kuma lamaaf kudha shan har'a tokko jedhee yeroo seenu namni martinuu lafa jiru irraa malatti wal quunnamuu danda'u maraan baga nagaan geesse jedhee wal eebbisa.
Ga'anii eebbisuun carraa guddaadha jaallanne luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo Hermaanisburg Jarmaniirraa eebba kennanii jiru.
Yeroon kun yeroo wal eebbisanii yeroo waan gaarii waliif hawwanii waan ta'eef saba keenya warra biyya keenya keessa jiranii hundumaa fi nagaan haa ta'u jaalalli isaan gidduutti haa lalisu tokkummaan isaanii haa jabaatu akkasumas immoo biyya ormaa keessa iddoo garaagaraatti sabi keenya faca'ee jiru walitti dhufeenyi isaa haa jabaatu tokkummaan haa jabaatu. Waaqayyoo inni dur biyya keenya eebbise eebbisaa kun iddoo jirru hundumaatti nu duukaa haa adeemu nuyi saba eebbifamaadha biyyi nu qabnu biyya eebbifamaa biyya waan hundumaa baasu waan hundumaa biqilchu wanti nu dhabnu hin jiru waaqayyo nu dhoowwanne eebbi kun kan inni dhufu ayyaannan amma ayyaaneffannee dabarree isa ayyaaneffachuuf jirru kana keessaanii. nutti mul'achuu hin danda'a. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa yesus kristos torban darbe keessa kan ayyaaneffannee nagaan lafa irratti akka ta'u waa'ee nagaati kan inni dubbatu. Jaalalli immoo namoota gidduutti akka guddatu. Waaqayyo immoo akka galateeffamu kana nutti hima ergaan suni. Hangafi nagaa kun mana hin qabu. Qabeenya biyya lafaa irratti horachuudhaaf hin yaadne qabeenyi isaa saba isaati godoo keessa jiraatullee hin qabu kara deemaa ture ari'atamaas ture nagaanni fidee dhufe garuu hundumaaf ta'e kanaaf ergaan kun eenyuun illee yoo ta'e iddoo hundumaattis saba hundumaaf kan ta'uudha saba keenya barammaa darbuuf jedhu kana keessaa waan baay'ee keessa darbee caalaatti yoo kan yaadatamuun irra jiru. Dargaggoonni keenya mana barumsaa keessaa waa'ee mirga isaanii dubbachuu isaaniitii fi miidhamni guddaan irra ga'eera. Dhagaa fuudhanii hin darbanne mi'a waraanaa hin qabanne nagaadhaan kan dubbatanii mana hidhaatti kan guuramanii achi keessa ciisan akkasumas immoo kan dhuman baay'eedha. Warri isaaniis kan rakkatan baay'eedha. Yeroo waa'ee nagaa dubbannus akkanas yaadachuu qabna. Warra nagaan irraa fuudhamee. Miidhamni akkasii irra ga'e kana manuma hidhaa keessa taa'anii tuma du'aa jiranii biyya ormaatti godaanuudhaaf karaa irratti kan dhuman jiru galaanaan kan liqimfaman jiru namoonni dhukkuba garaagaraatiin danqamanii jiranii beelli kan isaan fixu jiru isaan akkasii hundumaa fi nagaan taanaanii wanti nu hanqatu hin jiru albaadhessi saba keenya keessa akka badu hundumtuu kan isaaf ta'u akka argatu. eebbi waaqayyoo saba keenyaa fi biyya keenyaa fi guutummaa saba keenya warra ala jiranii warra keessa jiraniif warra dhabanii hundumaaf haa ta'u jedheen nagaa koo isaaniif dhiyeessa.
guyyaa har'aa oromoonni guutummaa addunyaarra jiran afaan biyya biyya keessa jiraniin wal eebbisu kanneen keessaa gi tokko kunooti.
got nit oo yaay onskayer kun afaan biyya deenmaarkiiti bara haaraa bara gammachuutiin isiniif hawwaa jechuudha.
Froes Vaayinaakt afaan warra Jarmaniidhaan baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Kalukak Niwuyaar afaan Neezerlaand baga nagaan bara haaraa geessan jechuudha.
Sirraa uttafoota filan keessaa baga waggaa haaraadhaan isin ga'e jechuudha.
Aguurii bona aannoo kun afaan xaaliyaaniiti hiikisaa baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Happy New Year kun afaan Ingiliziiti afaan Oromootti ennaa hiikamu baga ayyaana waggaa haaraa geessan jechuudha.
Bonaanee afaan Faransaayitiin baga bara haaraan isin ga'e jechuudha.
Heriza Wombukaampiyaa. Kun afaan Suwaahiliitiin hiikaan isaa baga waggaa haaraadhaan isin ga'e jechuudha.
Iid mabruukiya kartuum sudaanirraa kana jechuun baga ayyaana waggaa geessanii got nit or kana jechuun baga ayyaana waggaa haaraa kana geessanii jechuudha afaan suweediniitiin.
Gut nittar kana jechuun afaan Norweedhaan baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Feliz Año Nuevo kun afaan Ispaanishiti. Hiikisaa immoo baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Ni hao, shinniyaan kwaala kun afaan Chaayinaatiin hiikisaa afaan Oromootiin baga bara haaraa geessan jechuudha.
Snoobam goodam kun afaan Raashiyaati. Hiikaansa afaan Oromootiin baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Shiskegoo naayilebsheegoo ishteshilivegoo novekorooku kun afaan Poolaandiitiin hiikni isaa baga ayyaana waggaa haaraa geessan jechuudha.
Kulli amantu bikeeri afaan arabaatiin kulli amantu bikeeri jechuun amata guutuu baga nagahaan geessanii jenna ilmaan oromoodhaa bakka jirtan hunda.
firaaf maatii kanneen dhaamsa karaa adda addaan ergitan keessaa kan yeroon nu eeyyame sin dhageessifna.
Kan feesbuukiin nu dhaqqabeen jalqabna. Qopheessitoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf baga bara haaraa 2015 geessan jechuudhaan kanneen dhaamsa nuuf ergan maraan dursinee galatoomaa jenna.
Baa'isaa yaaddessaa maatii isaa biyya keessa jiranii fi obboleessa isaa as Ameerikaa keessa jiru biriisaa yaaddessaa maatii isaa wajjin bagattiin si ga'ee jedhaniiru.
Addunyaan marti rakkina. garuu bara haarawaa kanatti injifannoo milkaa'ina hunda keenyaaf ka jedhan kuush faristi ka jedhaman.
meeyiraa dagaabaa firoota koo kan carraan addaan nu fageessee fi uummata oromoo hundaan baga nagaan geessan jedhu.
maatii koo godinaa gujii aanaa girjaatti argamaniif akkasumas uummata oromoo baraan baga ittiin sin ga'e ka jedhan zannabaa camarri dara dhawaarraati.
Oromoota hidhaa keessatti dararamaa jiraniif kanneen guutummaa addunyaa irratti argamaniif baga waggaa haaraa geessan ka jedhan immoo fayyee dhufeera amboorraati.
Maatii koo godinaa Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti argamaniif uummata Oromoo maraaf baga geessan ka jedhan immoo maalish qanaa Finfinneerraati.
Maatii koo godina Gujii aanaa Adoolaatti argaman akkasumas Oromoota biyya keessaaf ala jiraniin baga nagaan geessan jedhu Taammiruu Godaana Yuunivarsiitii Waachamoorraa.
maatii isaanii Iluu Abbaabor keessa jiraataniin baga nagaan geessan ka jedhan gaarummaa Taaddasaati.
Maatii koo godina qeellam wallaggaa aanaa daallee sadiitti argamaniin baga nagaan geessan ka jedhan gammachuu jiguuti.
Firoota koo magaalaa Ganjiif naannoo ishee jiraataniin bagattiin si ga'e ka jedhan immoo Daanyee Dabalaati.
Uummata Oromoo bakka jirtan maratti waggaa haaraan kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'uu ka jedhan immoo Moohaa Awwal.
Maatii koo firiyoota koo Oromiyaa dhiyaa jiraniin. barri kun kan milkii isiniif haa ta'u ka jedhan tafarraa ayyele.
bara haaraan bagattiin sin ga'e barri kun kan bilisummaa isiniif haa ta'u ka jedhan immoo masfin taamruuti.
maatii koo godinaa warroo guduruu wallaggaatti argamanii fi kanneen iddoo adda addaa jiraniif bagattiin siin ga'e jedhu tolasaa addunyaa.
haadha kiyya aayishaa mohaammadii firoota koo dardar ganda hassaanoo fi uummata oromoo maraan baga geessan ka jedhan immoo kadir oromooti.
maatii koo aanaa gimbiitti argamaniif uummata maarachee maraan baga geessan jedhu kifloolaanaa.
maatii kiyya harargee bahaa malkaa bal'ootti argamaniif baga geessan ka jedhan immoo akiraam yuunivarsiitii jijjigaarraati.
uummanni oromoo martiif maatiin koo magaalaa gimbii jirtan baga ayyaana waggaa haaraa geessan ka jedhan gammachiis bultiiti.
firoota koo baalee roobee fi abbaa koo gadab asaasaatti argamu obboleessa koo qaataarii hin jiru akkasumas uummata oromoo cufaan bagattiin siin ga'ee ka jedhan immoo saadaan bilisaati.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru akkasumas maatiin koo arsii gobbeessaa jirtan baga bara 2015 geessan ka jedhan Zeenabaa Amaan Saawud Arabiyaarra.
Kan feesbuukii kanaan dhaabne kanneen bilbilanii sagaleen dhaamsa ofii kaa'an immoo akkas jedhu.
Akkam jirtan qopheessitoota qophii biyyoee kan afaan Oromoo baga waggaa bara kuma lamaa fi kudha shanii kana geessanii fi barri haaraa inni kun uummata Oromootiif bara bilisummaa fi birmadummaa biyya isaanii ittiin kabachiisan haa ta'u eegaan jee booda godina harargee bahaa aanaa meexxaa araddaa taateettii keessatti kan argaman baga geessanis ni jaal ana jaalallee yookaan jaalli fo'aat jamaal amma musaa ilmooti.
Heloo harka fuunee qopheessitoota qophii biyyoee kutaa afaan Oromoo akkam jirtu baga ittiin isin ga'e kanan jedhuun isin warra qopheessitoota qophii kutaa afaan Oromoo warra biyyoee jechuutiyya. Akkasumas hiriyoota koo warra kaambii Siishaa bara kuma lamaaf kudha tokko miidiyaa turan hundaanuu baga ittiin isin ga'e jedha. Tarraafeen hawaasa Oromoo biyya garaagaraa baqatanii biyya isaanii irraa jiran amaanaa uummataa fuulduratti kan karfachiisan akkan isin ta'u hawwaa toraa bulaa fayyaanaa ta'a.
Akkam jirtu qopheessitoonni qophii bu'ee fayyaa keessanii nagaadha. Ergaa bagattiin isin ga'ee dabarfachuun barbaada. Duraan dursee qopheessitoota qophii bu'ee maraaf bagattiin isin ga'ee jechuun barbaada. Itti aansee immoo maatii koo akka lubbuutti jaalladhu. Biyya Oromiyaatti argamaniif keessattuu armee koo sooyyii akkumaa. abbee koo waaqtola qana'ii fi obbolaan koo maraan baga ittiin siin ga'ee uummata oromoo maraanis barri kun bara bilisummaa bara tokkummaa bara jaalalaa fi bara itti walii gallu akka nuuf ta'u dhaamsa naaf dabarsaan jedha lammii waaqtolaa kutaa kalifoorniyaa irraa galatooma.
Aloo akkam jirtan ani maqaan kiyya Nuura Alii Kiyyaama. Kanatti aansuudhaan warreen bara haaraa kanaan ittiin isin ga'e jechuu barbaadu. uummata oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jiran maraafuu akkasuma warroota kiyya kan baha oromiyaa arge magaalaa birootaatti argaman hundaaf baga bara haaraa kanaan isin ga'e jechuun barbaada galatoomaa.
Waggaa haaraa bara kuma lamaa fi kudha shaniitiin sabboontoota Oromoo kanneen biyya keessa jiranii fi kanneen biyya alaa jiran akkasumas barattoota yuunivarsiitii maraan baga isiniin ga'een ja'a waggaan kun kan jaalalaa kan gammachuu kan badhaadhinaatii fi kan bilisummaa nuuf ta'uun ja'a najiib zannuun kampaalaarraa.
Gama imeeliinis dhaamsa walfakkaataa kanneen nu ergan ni jiran.
Harmee koo gada basaasaa jirtuu fi haaqqoo jiraniif obboloota koo Afrikaa kibbaa jiraniin baga nagaan ittiin siin ga'ee ka jedhan dabalaa baatu Afrikaa kibbaarraati.
Firoota koo aanaa daallee waa baraa jiraniif. baga waggaa haaraa geessan barri haaraan kan badhaadhinaaf gammachuu siniif haa ta'u kan jedhu immoo iggazuu namarraati.
Haadha warraa koo biyya keessa jirtu ilmaan koo lamaan hiriyoota koo biyya hambaa keessa waliin jiraannuun baga ittiin sin ga'e kan jedhan immoo Abdullaatiif Ahmed Kaartum Sudaanirraati.
Hamzaa Jamaal mooraa baqataa dadaab Keeniyaarraa harmeessaaf obboleeyyansaa dadar jiran akkasumas firoottansaan baga ittiin sin ga'e jedhee jira.
maatii firoota hiriyoota aanaa mana siibuu bakka garaagaraatti argamanii akkasumas ummata oromoo maraan bagattiin siin ga'ee jedhu abdii qixxeessaa yuunivarsiitii wallaggaarraa.
firoottan koo godinaa amboo iddoo adda addaa jiraniif baga waggaa haaraa geessaniin jedhaa jedhu waadaa bilisummaa.
maatii koo godina jimmaa aanaa saxxammaa ganda gubbootti iddoo biraas riyaadiin dabalatee warri jirtan baga nagaan geessan jedhu waalid jamaal.
ummatoota addunyaarra jiran maraan. baga bara kuma lamaaf kudha shan nagaan geessan ka jedhan gammachiis guuttataa gimbirra.
baga waggaa haaraa geessan jecha rakkoo nurra ga'aa jiru silaa ijaan hin argitanii maaloo bilbilaan nu hordofaa ka jedhan immoo tasfaa'ee olaaniiti.
maatii koo magaalaa qaaqeetti argamaniin baga nagaan geessaniin jedhaa ka jedhan immoo barataa qaabataa xintii yuunivarsiitii maqaleerraati.
egaa namoo sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra.
irra deebinee mara keessaniinuu baga nagaan waggaa haaraa geessan kabaranaa kabara gadi jenna.
nagaatti.
ani namoo daandiiti.
ani immoo jaallannee gammadaa.
Yaayana ogaa hundoo gaase argaa oomii gaddisa garbii oomii gaddisa garbii kungoree nyaataa kungoruu gaataa meegorii bira darbi meegorii bira darbi yoo bartoo naqanii yoo coomaa muranii qeerroon gaddisa durbaa qeerroon gaddisa durbaa nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa dhiitii shubbisi gurbaa yaayana ogaa hundoo gaase argaa oomii gaddisa garbii oomii gaddisa garbii. Kungoree nyaataa kungoruu kaataa meegorii bira darbii. Yoo bartoo naqanii yoo coomaa muranii qeerroon gaddisa durbaa. Nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa. Okaolesa baala milesa. Okaolesa baala milesa. Yoo fokkisi la tamalo ya kao o kao le tava la mileta o kao le tava la mileta ya bebe jeti malo ya kao ya to tu ko yo dure ti ya tari pati ya to tu ko yo dure ti ya tari pati ya to tu ko yo dure ti ya tari pati ya to tu ko yo dure ti ya tari pati Goftan choma murata giftin boga unati ho Goftan choma murata giftin boga unati ho Ya gotu goti yo dure ti adari bati Ya gotu goti yo dure ti adari bati Ya gotu goti yo dure ti adari bati Ya gotu goti yo dure ti adari bati Ika dure amaraji argina yo albira dure Ika dure amaraji argina yo albira dure Abbaan guddataa kuula uffata sirbitu jedhee na tuffata balloo balloo ibiddana itti wayyaana qubata. Ayyaanni kan hoggaa ubenafu yaa jaalala durbaa ilasafu edaa kan jaalatan kophaa bira rafuu bira rafuu. Ni yaala machako, gombe yaala machako, gombe yaala machako, gombe yaala machako, gombe la machinaadu, gombe yaala machako, akkanti yaadu, gombe yaala machako, ayyaana hooga, gombe yaala machako, ayyaantu darga, gombe yaala machako. Ega tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole ayani kanoka ubena fu ayani kanoka ubena fu ajala la durba ila tafu ajala la durba ila tafu eda ega eda kanjala tango ba birarafu kanjala tango ba birarafu kanjala tango ba birarafu kanjala tango ba birarafu Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Goftan choma murata giftin boga unati ho. Goftan choma murata giftin boga unati ho. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ya gotu gotu yo dure ti adari bati. Ika dure amaraji